Oromiyaa keessatti tilmaamni galii guyyaaf gibirri nutti heddummaate jechuudhaan mormiin eega geggeessamuu jalqabee guyyoota lakkoofsisee jira. Mormiin kun kaleessa jalqabee godinaalee Oromiyaa hedduu magaalaalee adda addaa keessatti geggeessamuu isaatiif arrasitti fufuusaa jiraattonni ibsaa jiran. Magaalaa Jimmaa keessatti dho'insi boombii dhaqqabe nama madeessuu isaallee dubbatanii jiru. Mormiin guyyaarraa waa'ee heddummaachuu gibiraa mormuu qofatu hin taane hidhamtoonni siyaasaa haayikaman lafti Oromiyaa naannoo Somaaleetti cituun haa dhaabatu gaaffileen jedhan akka keessa jiranillee dubbatu jiraattonni. Tujubeen jiraattota magaalaalee adda addaarraa haasofsiistee jirti. Kanneen keessaa tokko kan maqaansaa akka himamu hin feene godinaa Shawaa Kaabaa magaalaa Fiichee ka jiraatu akkana jechuun dubbata.
Yaani kan jiraadhu godina Shawaa Kaabaa ana jiraatu magaalaa guddittii godinichaa kan ta'e. Fiichee yookiin saraalee hin jiraadha. Haa ta'uutii wayita ammaa kana manni hormuusaa cimsee haala cimaadhaan keessa jira. Keessattuu suuqiiwwan garaagaraa manneen daldalaa fi akkasuma manneen nyaataa akkasumallee dhaabbattoonni garaagaraa cufamanii oolaniiru. Haa ta'uutii guyyaa kana irraa qabee mormii cimaatu ture. Mormii cimaan kunis dhimma yaaddessaa fi dhimma ulfaataa ta'ee mootummaa kan mataa bobaafachiisaa jirudha. Qaamoleen mootummaatii fi loltoonni waraanaa tokko tokkos mormii kana dhaabuudhaaf yaalan garuu milkaa'uu hin dandeenye. Uummanni baadiyyaa irraa dhufullee gara gabaatti dhufaatti dhaabanii jiru. Haa ta'uuti namoonni dhuunfaas ta'ee namoonni garagaraas dhaabbilee garagaraa cufaniiru. Kana bira darbee konkolaattonni abbaa qabeenya dhuunfaan gara mana isaanii galaniiru. Hedduun isaanii konkolaachisummaa isaanii dhaabanii jiru. Waajjiroonni garagaraa fi hojjettoonni garagaraatis wayita ammaa kana haala ammaataa keessaa fi haala sodaachisaa keessa jiru. Keessattuu kaabinoonni wayyaanee mormii kana ilaalchisee as buuteen isaanii dhabamaa jiru magaalaa keessaa wayita ammaa kana konkolaattonni mootummaallee magaalaa keessa socho'aa jiranii keessattuu gara abba yookiin immoo gaacawwan irraa jalqabee hanga magaalaa sulultaa fi naannoo finfinnee ga'utti mormiin kun cimee kan cufe ta'uu isaati kana qabatan isaanii magaalaa keessatti illee ammas mormiin kun haala kanaan cimee kan cufaa jiru fakkeenyaaf dhaabbattoonni gaafa hin jiru dhaabbattoonni tokko tokko dhaabbattoonni inni ijoodhaan dhaabbatan hedduun isaanii cufamanii kan jiranidha fakkeenyaaf kan akka dhaabbata fayyaa garagaraallee cufamanii kan jiranidha waajjiroonni ani argaa jiru tokko. Inni kun akkuma beekamu mormiin kun baay'ee waan cimaa ta'eef namoonni jireenya lubbuu isaanii waan sodaachaa jiraniif namoonni baanii hojjetanii galuuf illee haalli rakkisaa waan uumamaa jiruuf sababa kanarraan kan ka'ee fi haalli sirna hojii mootummichaa baay'ee dhimma yaaddessaa fi akkasuma dhimma kana dhaabbata mootummaattis ta'e dhaabbanni miti mootummaa kan mormaa jiru waan ta'eef dhaabbanni kamiyyuu waliigaltee uumuudhaan rakkoon lammii keenya irra ga'ee rakkoo keenya jechuudhaan dhaabbanni dhuunfaa fakkeenyaaf amma kiroops ameerikaa kan jedhamu dhaabbanni ameerikaarra jiruu fi waajjiraanis kan jedhamu tokkos akka cufamee turedha cufatanii oolaniiru magaalattiin baay'ee qoriteerti amma homayyuu wanti magaalaa keessatti argamu tokko hin jiru.
godina harargee bahaa aanaa kombolchaa magaalaa malkaa raafuu haalli gabaa lagannaa akkuma itti akkuma guyyaa kaleessaa har'as kan itti fuufee jirudha. haalli as jiru guutumaan guututti dukkaanonni cufamanii jiran suuqiileen. Taayiwaan cufamee jira namni tokko illeenuu kan bane hin jiru amma amma za'a ammaa kanatti ilaa haga sa'aatii ja'atti jechuudha mana shantamii lama cufan ashaganii jiran baajaajotanis dhaabbate konkolaataan hararii fi kombolcha jidduu deddeebu ammaas kombolcha jaarsoo jidduu deemu guutumaan guututti dhaabbatee jira jechuudha baajajonni magaalaa keessaa hundinuu dhaabbatanii geejjiba kanaan jiranii wanni hundinuu dhaabbatanii jira jechuudha. Haalli gabaa dagannaa guyyaa irraattis kan itti oole ta'a. Guyyaa boriitillee kan itti fufu ta'udha. Amma naannoo Tuuleetti namoota tokko tokko warran jimaa dhoksaadhaan bitanii hara Somaalee erguudhaaf yaalii godhan irratti qeerroo naannichaa akka jirutti jimaalee isaanii dura facaaftee poolisiin naannoo poolisiin aanaadhaa hara fuulee deemuudhaan ijoollee irratti dhukaasa babbaratanii jiranii namni madaa'es hin jiru namni tumamellee hin jiru namoota shan garuu amma ammaa yeroo ammaa kanatti buufata poolisii aanaa humbolchaatitti hidhanii jiranii namoonni kun haaromsaan aangoo irraa bu'anii uummanni kun bara deemdaddaa gaafa hiriira sanbataa warra nama tumaa bee warra haalaan uummata tumaa bee mootummaan kun galata isaanii isa warra nama tumaa bee san haaromsaan arra irraa buusee arra yeroo rabshaan tunkaatu isinitu keessa jira jechuudhaan hidhan itti gaafatamaa kantiibaa magaalaa malkaa raafuu kan bara eeggaddaa kan ture obbo Amii Absamad akkasumas hojjetoota faayinaansii aanaa humbolchaa Nuuree Ahmadii fi Saadiq nama jedhamu isaa sadiin kunis hidhamanii jiran jechuudha.
Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo irra jira. Magaalaa Dambidolloo keessatti sochiin gabaa lagannaatu jira. Sochiin gabaa lagannaa kun immoo gaafa roobii kaleessaarraa eegaleetu itti fufeela jira. Inni mootummaadhaa immoo banaa mana kanaa jedhanii nutu uummata doorsisaa ture. uummatni immoo isa cufamu badhaa yaada ittiin kadhee hin cufamnaa mana kana isin adamna jedhanii yaada tokko tokko dhiyeessaa turu namni immoo isa kana dhagaa hin jiru. Tokko banaan hin jiru tokko banaan hin jiru uummat baankiinuu sofaadha baankiinuu kan nigdi baankii duwwaatu xinnoo ta'e balbala deddeebisanii jiru malee wanti tokko banaan tokko hin jiru. Uummati badaa tajaajilamaa hin jiru. Haalli bituu gurgurus waan tokko tokko wanti namni bitatu tokko hin jiru alatti gabaas hin jiru suuqiin lafti waa bitatanis hin jiru nigdi baankii sababii ta'eefitu banaa ta'e malee isaa kan dhuunfaa baankii gara korbaatu jira guntu cufaadha warri qaama mootummaa manni manni qopheessaa hundumtu naannaanii banaa jechaa jiru namni tokko immoo namni mana isaa bukkee dhaabbatee jiru hin jiru. tarkaanfii barbaachisaa ta'e dubarta fudhatu jedhee mataa jira uummatiin didee sodaas warri abbootii qabeenyaa konkolaataa bajaajiinis masiinaan hundumtuu dhaabbatee jira manni daldalaa hundumtuu cufamee shaganeera cufameera cufameera mee itti mallattaa'eetti mallattaa'anii hundumaa itti mallattaa'anii namni bukkeen jiru hundumaa waajjira daldalaa beenaan shagaara malee namni tokko bukkeen jiru uummati immoo inni abbaan qabeenyaas hundumtuu manuma isaatti galee manuma isaa taa'ee jira mormeen uummati kun godheeti bakkalaa garbaafaa booda jalee xaafaa fandiltu hidha jiru warri siyaasaan hidhaman kuni nuuf agarsiifamanidha. Mootummaan immoo isa kana badaa warra uummataarraa fagaatee jira uummati waan tokko mootummaa kana bada dhimma tokko godhachaa hin jiru. Sagaleen uummataa immoo baay'ee baay'ee iyyisaa namoota siyaasaan qabamanii hidhamanitti mormiisaa dhageessifachaa jira. Nuuf agarsiifamanidha kaayyoon uummata kana.
Godina Harargee bahaa magaalaa aanaa meeshaa magaalaa Calanqoo. Akkuma beekamu akkuma guutummaa Oromiyaatti mormii marsaa sadarkaa kana dagannaa gabaatu jala qabee jira. Namoo namni hundinuu hojii dhiibee mana isaatti galeetu mana isaa keessatti mormii mana keessaa gaggeessu jecha. Keenyatti hirmaannee biyya kana isaa irraa eegalee daandii Finfinneedhaa gara Harargee wanti jira. Isa kanarratti hojiin tokkollee konkolaataa fe'anii tokkollee hin jiru. Daldalaan tokko daldaleen hin jiru. Walumaa galatti har'a guyyaan gabaadhaa wanni tokkollee hin jiru jechuudha biyya kana irraa eegalee. Dagannaa gabaa kana wanni gaggeessu tokkoffaa irratti hidhamtootiin siyaasaa keenya kan nu jalaa hidhaman akka nu gadhiifaman warri akka Dr. Mararaa Guddinaa, Akkala Garbaa, Addisii Bullaalaa fi Dejenee Qaafaa kan kana fakkaatan. Lammaffaa irratti ammoo deebisaa hojjetaan lafa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kun akka dhaabbatu. Waraana Somaaliif biyyi poolisii kan jedhamu daangaa Oromoo saamuun kun akka dhaabbatu. Asirratti ammoo gibirri humnaa olii kun akkan duraa gad xiqqaatu waan kana kana fakkaatu jechuudha. Mootummaan hanga ammaa kan waan kanneen akka hin jiru halliseetuma wal ilaalaa jira jechuun goorisumaan sisaachisan malee wanni deebisaan waan nama hanga ammaatti hin jiru. wanni takka illee hin jiru har'a guyyaa dirqii dirqiidhaan namoota hanga tokko bananii jiranii barsiisuudhaaf yaalanii turan illee garuu immoo araddaalee baadiyyaa garaa garaa irraa hawaasni tokko illee hin seenne jechuudha. Magaalaatiin hin jiru hawaasni baadiyyaa hundi gaagannaa gabaarra jira. Isaan kana dirqama hojjettoota mootummaa waan dirqisisanii kana kanarraa hafe hojii isaanii ariyamaa isaanii waan beeksisanii lubbuu isaanii jijjeetti uummanni dhugaatii hojjettootiin dhaqaa jiranii jiraataan immoo kan hin dhabeenne jechuudha. Waraana mootummaa waliin gaggeeffamaa jira waraana mootummaa waliin gaggeeffamu.
godina jimmaa magaalaa jimmaa keessan jira akkuma quba qabnu hundi keenya amma kunoo sa'aatii jahaaf walakkaa irratti akka lakkoofsa biyyaa jechuudha naannoo taayaan jedhutti markaatoo keessatti daldaltoota irratti warra bigee dalagaa jiraatti bobba'e irratti boombiidha itti darbatame namni miidhame lubbuu namaarra hundi ga'e hin jiru namoota xiqqootuma da'anii suuqilee agaa itti darbatame kantu xiqqoo gubate akkasitti naannoonni shororkaa'ee warri kaan baay'ee cufanii gara manaatti galu akkuma beekamu guutummaa oromiyaatti lagannaa hojii dhaabuutii fi mana ooluu akkuma labsame guyyaa shaniif guyyaa kaleessaa warri waamicha sana kabajanii dalagaa dhaaban mana hojiis ta'e konkolaataa jaraas ta'e warreen dhaabanis warreen mana ofii cufanis ni jiru. Keessatti naannoonni amma tarkaanfii irratti fudhatame sun naannoon markaatoo cufamee jira. Konkolaattonni adda addaallee warri baajaajiitis laaffatanii tokko takka malee jechuudha. Kan warri gara aanaa deeman illee minibaasiin adda addaa dhadhaabatanii jiru. Kaleessa irraa jalqabee garuu asii gara Finfinnee konkolaataan adeemu guutummaa guutuutti bahee ture. Achii garuu wanti as deebi'e xiqqoodha. Har'a immoo hin baane gara Finfinnee hin baane aanaalee adda addaa keessa ganamarra socho'aa turanii guyyaa kana garuu akka dhaabateedha. Dhibbaa dhibba ta'uu baatus. Gara mootummaatiin akka uummanni dalagaa hin dhaabneedha kan gorsi irra deemanii akka hin cufamne kan jarri daldaltoota sodaachisaa jiran.
Haleellaadhuma magaalaa Jimmaa keessatti raawwatame jedhame kana ilaalchisuudhaan saba himaan mootummaa Itoophiyaa har'a akka lakkoobsa biyyattiitti hagayya kudha saddeet bara kuma lamaaf sagal guyyaa naannoo sa'aatii ja'a Lagahaar jedhamee bakka waamamutti boombii harkaa nama eenyummaan isaa hin beekamneen darbame namoonni kudha sadii madaa'uu gabaaseera. Boombiin sun kan dho'e gamoowwan lama gidduutti yoo ta'u miidhaan salphaan kan dhaqqabe namoota yeroo sanatti suuqiif daandii irra sosso'aa turan irratti ta'uu ajajaan poolisii aanaa jimmaa Inspektar Faddin Mohaammed dubbataniiru jedha gabaasni sun. Namoonni miidhaan irra ga'es hospitaala rifaraalii kan yuunivarsiitii jimmaatti wal'aansa fayyaa argataa jiraachuullee gabaaseera. Yakka kana nama raawwate jedhame to'annaa jala oolchuuf gareen qorannaa hundaa'e hojii jalqabeeraa jechuudhaan inspektar faddeen ibsaniiru jedha gabaasni sabaa himaa mootummaa kun.